my people make una come here to Rio. It don't happen e don shele hey whoa hey i don hear another thing though. yeah i say no be only my ear go reach this one though. eh na hmm let's make i tell you una the secret wey make olori room kind of trouble with only of ife hey my people. na true oh some people don come tell me don write say "Olori olorirunke dey pregnant i say pregnant ke i no believe na na na for my source wen i dey get news o direct source now e tell me say hmm ha say i no know say olorirunke get belle o say na im make Olori olorirunke say na im make e breast come out i say sure belle ke hey god of pastor jerry eze nothing wey e no fit do o oh god what god cannot do does not exist yeah for the life of olori dem first tok am o oh. e say dis days pregnancy no be say pregnancy no be this thing again o oh. say e no be age matter o say somebody can get pregnant anytime o yeah my people. make i talk make i make i first introduce myself i con give una the the re tori jesus congratulations to our Oni of ife for those of you who don know runke olori runke i recall make i touch light make i tell una who she be hmm my pipo my name na boss o when i no mind my manners so as i hear the gist now i say no no be me no be my mouth na im eh, no be me go carry last make i come quick quick no be only my ear the gist go dey make i quick quick come touch lighter you understand me for una make una hear o oh. so abeg if you never subscribe and follow my channel abeg make you do so subscribe and follow me o oh, to my channel like and share always dey press that like button i thank god beg una and make una follow me for my facebook page you understand as boss economics tv i dey talk about royal home nigeria celebrities abeg don forget to subscribe so my correct pipo hmm as i dey now i come see am say pipo wey no know who be olorironke tia olorironke ademula was born into a royal a royalty. Her grand great grandfather was Ooni of Ife Ooni Ademula. So finding herself into the palace as a wife of the Ooni of Ife Or by Oba Enitan Adeyeye Ogunsi is back to base. In his first by the the soft voice beauty who study law na law she study o but i wonder why she she no uh, anyway now when be say Ooni of Ife don open university when dem dey do admission i pray say he go use the law when he take study he go carry am take go do uh, admission he go take am go go carry the certificate my people make him carry am because me i never see somebody When e study law law na very very even if you wan get business you go you go still open business you go put people for there no be say you go study law keep certificate you no go get chambers because laws are ah, law lawyer and doctor na something wey dem dey very very proud of you understand very very proud of lawyer and doctor When be say dem no dey keep their certificate dem too love their ah, law something maybe e get dot uh, law um, degree of lawyer wetin as make i tok becos e dey funny sha i've never heard about that. so my correct people, make i no too drag una go back make i tok wetin carry me come here If concerning olori agba for here when dem say she get belle say na im make am because me and dey talk am say why she dey always dey travel she only travel Eh, airport na she reach she con go back i con talk am why she no come follow oni of ife travel reach eh, uganda dem say ah say no you know because yesterday i treat di dis thing dem tell me say ah she no she no fit travel say she only reach airport she con go back say ah because she dey do bed dress. i say ah, ah she wan come in. she dey see she get typhoid dem say no she no get time for say ah whether i no know say olorirunke don get belle say yesterday when i dey talk about di breast say di breast small well well o abeg cavies e no vex o i know say na your wife i no cause anybody i just dey talk my gist you understand na my gist i just dey talk for here abeg olorirunke no vex o no vex for me ah at least we will get now you know say oloririnke na from royal home so now ha tadenika will come get elder sister now or brother anyone when she born maybe na twins so since all these day we don dey hear dem say oloririnke e dey carry e dey pack belle belle you understand na so we hear i con say e pack belle girl which one come e pack belle again no knowing say na the true true belle na e get o e don pack belle hmm e don pack belle say god don do am for am you understand say na only she na even understand kabiyesi wella for dat palace and na dem say according to wetin we hear say na even natural pregnancy na she even pregnant say no be wetin dem call am no be she uh, ivf o oh, she no say na natural pregnancy say because she very she dey very very slim and so e dey very very um, as e come be say na she dey always dey dey with caviarcy she go quick quick born pikin uh, she go quick quick take in na make she say taking quick quick very fast and sharp like that. so my people, i just pray according to wetin we dey hear say ah say the pikin sef e be like say na twins na two boys na she get hey happy o oyo come remember uh, marian now ah, marian own Marian mary abeg make you no dey stay lagos again make you come dey stay uh, make you come dey stay ife o and uh, ashley May you come dey stay dis una don see am yesterday when he dey dance with ashley e no dance na e just stand for one place because e no wan make e shake body see i just stand dey spray money e con dey laugh small small after i go sit down you understand my people. so as i hear the gist so now i say no not be only me go hear am o oh. so make we congratulate olori runke and caviarcy together. say we dey expect anoda one again Now, so our palace ah omo mama pọ yawo omo mama pọ even say we go still dey expect more wife for caviarcy thank you guys for watching